dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe Etienne karekezi ndagushimiye kuri uyu mwanya kandi n'abadukurikiye nanjye ndongeye ndabasuhuza mu kiganiro cyacu dusangira ijambo ikiganiro cya none nk'uko nari nabibasezeranyije mu minsi ishize mu mpera z'ukwezi kwa kane twari twagicumbitse icyo gihe twari ku ngingo y'ibigomba kubahirizwa ngo muganga akuremo umuntu inda twibukiranye ko ari iteka rya minisitiri ryasohotse ku itariki umunani z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ni nyuma y'aho ubundi uwashakaga gukuramo inda byasabaga kubanza kunyura mu nkiko ni iteka ry'ingingo cumi n'eshatu ariko ntitwazigarutseho zose muri dusangire ijambo ndongera mbibutse ko mu ngingo ya gatatu y'iri teka rya minisitiri isobanura impamvu zemewe mu gukuramo inda usaba gukurirwamo inda agomba kuba atwite ari umwana usaba gukurirwamo inda kandi agomba kuba yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato usaba gukurirwamo inda agomba kuba yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato n'undi nk'umugabo n'umugore ashobora kuba inda yarayitewe n'uwo bafitanye isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri cyangwa se kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite iyo ngingo ikomeza ivuga ko haseguriwe ku biteganywa mu ngingo ya cumi na rimwe y'iri teka usaba gukurirwamo inda ntasabwa gutanga ibimenyetso by'impamvu ashingiraho iyo nyuma yo gukurirwamo inda bigaragaye ko uwayikuriwemo yatanze amakuru atariyo yirengera ingaruka zabyo hakurikije ibiteganywa n'amategeko naho ingingo ya kane y'iri teka yo irarebana n'igihe ntarengwa cyo gukuramo inda ikavuga ko uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite indi ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru makumyabiri na bibiri birangana n'amezi atanu n'ibyumweru bibiri ingingo ya munani y'iri teka rigena ibikurikizwa mu gukuriramo umuntu inda isaba kugaragaza mu nyandiko isobanura ko usaba gukurirwamo inda agomba kugaragaza mu nyandiko ko yemeye ko bayikuramo amaze gusobanurirwa ibyerekeranye no gukuramo inda byose iyi ngingo ikomeza ivuga ko iyo umuntu usaba gukurirwamo inda ari umwana cyangwa umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe umuhagarariye wemewe n'amategeko niba ubigaragaza mu nyandiko ko yemeye ko bayikuramo iyo umuhagarariye wemewe n'amategeko abyanze ukwemera k'umwana niko kugenderwaho naho ingingo ya cumi na rimwe y'iri teka irebana no gukurirwamo inda ku mpamvu z'uko ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite mu bigomba kubahirizwa harimo kwemeza imiterere y'ikibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite bikozwe nibura n'abaganga babiri umwe muri bo ari inzobere mu byerekeranye no kubyaza no kuvura indwara zifata mu myanya y'imyororokere hagomba kugaragara ukwemerera mu nyandiko k'utwite cyangwa se umuhagarariye wemewe n'amategeko iyo utwite ari umwana cyangwa ufite ubumuga bwo mu mutwe bisaba gukora raporo ikorwamo kopi ebyiri zishyirwaho umukono na muganga wemewe na leta n'utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko iyo utwite ari umwana cyangwa umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe kopi imwe ihabwa utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko indi ikabikwa n'ikigo cy'ubuvuzi gusa dusubiye hejuru ku ngingo ya cyenda yo irebana no guhabwa serivisi yo gukurirwamo inda yo itomora ko umuntu wifuza kubona serivisi yo gukurirwamo inda afite uburenganzira bwo kugana ikigo cy'ubuvuzi yihitiyemo cyabiherewe uburenganzira no guhabwa serivisi akeneye atabanje kubazwa urupapuro rwahamwohereza iyi ngingo niyo ikomeza kuzamura impaka ari abashyigikiye iri teka n'abaryamaganira kure iri teka ryasohotse mu gihe mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi habarurwa abakobwa batewe inda basaga ibihumbi cumi na birindwi mu gihugu hose nubwo iri teka ririho ntirikuraho icyaha cyo gukuramo inda abana abana abana nyaha niba ukuzuka kwacu umwana n'umutware niba igihugu cy'ejo umwana n'umutware mu kiganiro cyabanje muribuka ko abihaye imana bo muri kiliziya gatolika bo batemeranya n'iri teka bavuga ko gukuramo inda ari icyaha muribuka kandi ko impuzamashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda karado mu mpine nayo itemeranya n'iri teka ivuga ko rihabanye n'uburenganzira bwa muntu hari na bamwe mu bahanirwa icyaha cyo gukuramo inda twaganiriye bigoye kumenya niba iyo iri teka rya minisitiri riza kuba ryaratowe hari icyo ryari bubafashe mu kiganiro cyabanjirije iki kandi muribuka ko hari n'abaturage basanzwe baritanzeho ibitekerezo bitandukanye ariko benshi bahurije ku kuba iri teka ngo rishobora kuzaha icyuho ubusambanyi mbere yo kubajyana ku batumire bashya mu kiganiro ndongera mbanze mbumvisha umwe mu bahaniwe icyaha cyo gukuramo inda iri teka rya minisitiri ritarasohoka ubu ari mu bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu paul kagame twirinze kuvuga imyirondoro ye ku mpamvu z'umutekano we yavuganye na mugenzi wanjye asa umutakaboye narabanje ubwa mbere nyine natwaye inda niga toronkome ariyo y'umwana uyu nawe ni uwo wanjye birangije nyine mbura amahirwe yo gukomeza kwiga ndamurera noneho umugabo twabyaranye akomeza amfasha uyu nguyu ni umusirikare aho avuriye darifuru bibiri na cumi na gatandatu turongera turabonana n'irinda ya kabiri mbimubwiye nyine ambwira ko ngo inda atari iye mbona nyine nta yandi mahitamo yo kubikora uyu nguyu yari akiri muto yari afite imyaka ibiri kurera indahekana ntabishobora ntekereza rero kuyikuramo wayikuyemo gute wagiye kwa muganga wabwiye abantu eh?
ni umuntu nabwiye nyine abimfashamo nakoresheje imiti ya kinyarwanda maze gukoresha imiti ya kinyarwanda hashize nk'ibyumweru bibiri bibaye wa muntu nyine amvamo arabivuga wowe wari wabikoze ivamo neza niyo eh?
yarangiye yari afite amezi angahe arindwi Oya, yari umwana ugaragara yari umwana nyine yari akuze Mm.
nyine nyuma y'ibyumweru bibiri nagiye kumva nkajya umuntu ava mu isoko arambwira ati uwo mumama ati hari umuntu yabwiye ati wakuyemo inda bitangira gusakara gutyo ku cyumweru mu gitondo kuri makumyabiri n'umunani z'ukwa gatanu bibiri na cumi na karindwi niko nagiye kumva mbona abayobozi b'umudugudu bangezeho uwo mumama yari yabahaye gahunda zose y'ahantu twabikoreye bajya kureba aho byabereye nyine umwana biba ngombwa ko bamukura muri tuwarete twe twamusize Mm.
birangiye bahita bamfite banjyana kuri polisi ku muyumbu baragufunga baramfunga njya kuburana naburaniye ingoma na- bankatiye burundu maje gukatirwa burundu nyine bahise bamanura banjyana muri gereza nkuru y'abadamu ndajurira ngezemo maje kujurira hashize nk'amezi ane njya kuburana ubujurire rwamagana rwamagana bankura kuri burundu bampa imyaka icumi byarangoye cyane ubyumve yego kuko umwana w'amezi arindwi n'umwana ufatika wowe hari intimba ugira icyo kintu ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi bamama nyine bahetse cyangwa baza kunsura ntabwo natinyuka kuvuga ati reka turebe umwana reka reka uretse kumurebera aho ngaho nkamwihorera gusa mwituriza mba numva ko ashobora kumbwira ati si uwawe aho wamusize si uhazi ibintu nk'ibyo ngibyo no muri gereza nkigeramo ntabwo nateruraga abana uretse wenda urukundo rw'umwana rukunda kuza nk'uwo nguwo uretse ko nawe hari igihe atanyemera atavuga ko ndi mama we mama wanjye niwe avuga ngo niwe mama we ariko nyine intimba yo ntabwo yabura hari abantu b'abanyamadini bavugaga bati ariko iyo ntimba abantu ntibayibona mwe mwabibayemo iyo ntimba ingana gute iyo ntimba ntabwo yoroshye bamwe bavuga ko nyine ngo n'ubundi ngo leta iri gukomeza kudushyigikira n'ubu- nk'uko twataga ariko bari kuvuga ngo nimutahe n'ubundi mujye kuzitwara nyine bari abantu baba baragize jenoside ntabwo baba bishimiye twebwe bahaye imbabazi ngo dutahe kubera ko baba bakoze uburoko burebure ngo nimugende n'ubundi mujye kuzikuramo leta yarabibemereye ati n'ubundi ejo muzagaruka muhadusiga tukababwira ati ntabwo bishoboka ubu ngubu itegeko ryaraje n'ibizajya bibaho byabaye nk'impanuka ni ukujya kwa muganga se cyangwa ukabibwira ubuyobozi bukwegereye ikibazo wagize ariko se nubwo itegeko ryaje nyine rikaba mwabikora mu buryo bwiza atari ibyo kwihisha wowe reba nk'uwo mwana bashyize muri tuwarete abantu bakajya kumushakamo ayo mashusho ntakugaruka Mm, aragaruka ariko nyine ngerageza kubyikuramo ariko hari igihe bigaruka bigaruka bisa bite garuka nyine mbibona uko byari bimeze uko nabigenje uko nabitangiye hari igihe bigendeye n'igihe bigaruka ntabwo bijya bishira burundu ngo bimvemo ni ryari bigaruka kenshi ni ryari bigu- bikuzahaza cyane cyane nk'iyo mbonye abana bagenzi banjye baje kunsura bo bafite cyangwa se ababyeyi nabo bahetse abana umuntu yakwibaza ati wenda uyu mukobwa ni igisimba umuntu utinyuka kwiyicira umwana wari usanzwe ubakunda cyane nari isanzwe mbakunda ubyumve cya- no mu rusengero aho nabaga nicaye nabaga nicaye n'umwana ari nk'irya nkajya kumuterura ntabwo nangaga abana ariko nyine byatewe na papa w'umwana nterwa no guhangayika ko ku- kubarera nta bushobozi ndavuga ati nta kundi kuntu nabigenza ndabyiherana sinabibwira ababyeyi nifatira umwanzuro gutyo ababyeyi bagize umwanya wo kubasaba imbabazi nigeze kubandikira urupapuro ariko mama niwe nandikiye ntabwo ni ntabwo nigeze mubaza niba arwara mu- ko ugezeho ariko nimugurana bitekerejeho ko nzabasaba imbabazi ubu bakureba gute uracyafite ikimwaro nyine kuri njyewe iyo mbabonye n'ukuntu nyine papa twajyanye rwamagana n'umurambo ari we bari kubwira ngo nawe uterure nagire gute mba numva hari n'igihe mba numva ntabana nawe no kumureba mu maso biba bingoye nkigera no muri polisi nashatse no kwiyahura ariko biranga gerageza no gutoroka nabwo biranga abamama twari turi kumwe n'abamama bambwira ati bizashira aya mategeko ko barimo kuyavuga ngo uzagenda witabaza amategeko mu gihe wenda baba bafashwe ku ngufu n'ibiki byose itegeko rigurengere ikizarengera umutima wawe ugiye gusandara niki nzamusaba imbabazi nyine yumve ko ahari zishize sinzi ariko hari igenda bizashira ko numva ntacyo nakora pe
ubu se uyu- mwagiraga abajyanama b'ihungabana hariya muri gereza ku buryo wakumva eh?
nkabamo warabibabwiraga se ukumva wenda uraruhutse akakuganiriza Mm, habagamo nk'abamama nyine twageze mu itatu inshuti b'abanyamategeko bahita bangira inama ukajya bambwira ati ntukabitekerezeho cyane ntukanatekereze ku muryango cyane ujye ugerageza ubyikuremo bizagera aho bishire muri ibyo bintu byose biguhungabanya ikikuremerera kurusha ibindi igituma n'iyo wabyikuramo ukavuga uti dore reka nasetse nishimye nagize gute ni igiki ikintu kindemera cyane ni uko ni ukubona nyine icyo gihe papa ariwe bahaye buri kimwe cyose ngo agikore ku murambo atigeze agiraho uruhare Mm, icyo kintu ntekere ni nacyo kintu ntekereza cyane kikambabaza muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya amerika turarebera hamwe iby'iteka rya minisitiri rigena ibigomba kubahirizwa ngo muganga akuriremo umuntu inda muracyari na eh wagira ubusa mu gushaka kumenya uko iri teka ryumvikana ku banyamategeko negereye metre faustin murangwa wakunze gukurikirana ibyo gukuramo inda uko twumva ni uko mu by'ukuri eh, itegeko rimaze guhinduka inshuro nyinshi eh, mu rwego rwo kugira ngo mu by'ukuri eh, harebwe uburyo eh, bwashoboka bwo kugira ngo ibitekerezo bitandukanye bihuze kuko hari ibitekerezo by'abantu bavuga ngo ukuyemo inda wese agomba guhanwa hari ibitekerezo by'abantu bavuga ngo gukuramo inda ko ubundi icyaha ari ikintu kibuza umudendezo sosiyete umuntu wakuyemo inda we ku giti ni hehe ko aba ari ibintu bimureba eh, nk'umuntu wayitwite ni hehe habuze umudendezo sosiyete ngewe nkabona mu by'ukuri ikibazo nta n'ubwo ari aho ngaho cyari gikwiye kureberwa cyari gikwiye kureberwa mu kuvuga ngo abo itegeko rinafata n'iki itegeko riba rigamije kuko itegeko rishyirwaho kugira ngo riporoteje inyungu rusange ariko ari no kuvuga ngo n'ubangamiye inyungu rusange rimuhane mu buryo bwa rusange ritagize uwo rigira ngo ri- ribererekere n'undi ngo abe ari we rihana ugiye muri statisitike z'abantu bagiye bahanirwa gukuramo inda niho wahita ubona ko mu by'ukuri harimo ikintu ki- gisa no kutumva kuko wakwibaza ngo mbese abantu bakuramo inda ni abanyeshuri ba segondere n'aba kaminuza gusa ese ni bo bonyine batwita ku buryo batunguye cyangwa se ku buryo batateganyije ku buryo batekereza gukuramo inda iki ni ikibazo usanga abantu bafatwa muri icyo cyaha ari abantu bajya kuzikuramo nyine mu bushobozi buke bwabo ku buryo bafatwa mu icyo nakwita mu gifaransa muri iyo clandestinite yabo kandi iyo clandestinite uretse no kuba mu by'ukuri ari icyaha nibwira ko itegeko ariyo ryari rikwiye kuza riporoteje kugira ngo uretse icyaha yakoze cyo kujya gukuramo inda ribarinde no kujya kwiyangiza noneho kuko i- itegeko rihana riba rishinzwe kugorora nujya no kugorora umuntu ugorora umuntu muzima ndetse na ya kategori ya mbere navuze y'abantu kenshi bemera ibijyanye n'amadini ndetse n'umu- bakomeye ku muco cyane cyane ku muco wa gikristu bavuga ngo gukuramo inda ni ukwica umuntu kandi ibyo ni sakirirego ukavuga ati nibura nujya no kugarura umuntu ngo umuzane yenda umu- tuvuge abizera bavuga ngo kumubwiriza agakizwa nujya kubwiriza n'umuntu ngo azakizwe uzamubwiriza ariko ari muzima atari wa muntu wagiye gukuramo inda muri clandestinite agapfirayo agatakarizayo ingingo kugezaho hariho bamwe batakarizayo n'urubyaro iyo ubwawe clandestine rero uremeranya n'iri tegeko ku bwanjye hari aho nemeranya ni- ni- n'iri tegeko aho nemeranya n'iri tegeko ni aho kuvuga ngo mu by'ukuri noneho abantu nibura bahuye n'ibibazo ibi n'ibi kategori zo itegeko rya- zateganyije nibura abo tubakuye muri clandestinite baze bagane ibitaro ndetse kubera ko bujuje ibingibi bisabwa mu itegeko eh, noneho bagende bagane ibitaro ibitaro bibahe iyo serivisi eh, nka serivisi isanzwe ariko nibwira yuko ibitekerezo bikwiye gupusa kuko si bo bonyine bari muri clandestinite ngewe nkurikije imanza na experience zo imyaka cumi n'ibiri maze mu mwuga w'abavoka abo nagiye mbona kenshi ni abana b'imyaka mitoya cyane b'abaminere b'abanyeshuri biga muri segondere b'abanyeshuri biga muri universite nongeye kukigarukaho kuko ariko nzi ko hari abadamu b'abagabo kubera ko baciye abagabo babo inyuma batwita muri bakagenda kandi bakajya gukuramo inda nta nkomyi kubera ko nk'uko bagize i- ubwo buryo bwo kugenda muri iyo migirire yabo bafite n'ubundi buryo bagenda hari n'aburira indege bakagenda akajya akajya muri afurika y'epfo cyangwa se muri kenya aho itegeko ritabahana akaza yarangije iyo gahunda akitahira A- aho mutemeranya n'itegeko ni hehe aho?
aho tutemeranya n'itegeko ni ubwo buryo ese ubwo buryo itegeko itegeko ryateganyije ese burorohereza nde ese eh, ntabwo ushobora gusanga iriya procedure y'uburyo bajyamo n'ubundi kuko itegeko rya mbere icyo barinengaga ni uko wajyaga ku- ku mucamanza kujya gusaba icyemezo cy'umucamanza kikujyana imbere ya muganga uyu munsi noneho uragenda muganga nta nubwo eh, akubaza ikimenyetso iki n'iki kigaragaza wowe upfa kuvuga gusa upfa kuba wamaze kuvuga imbere ya muganga ugakora dekararasiyo ivuga ngo ndi muri kategori y'abaminere ndi mu ndi mu bantu bo muganga yagaragaje ko i- iyi nda ishobora kubateza akaga narafashwe ku ngufu eh, bidatangiye ibimenyetso hanyuma ngo itegeko rikongera rigateganya yuko nyuma yaho ariho noneho baramutse basanze warabeshye wazabiryozwa ukabihanirwa ntibwira yuko rero aho ngaho naho ese mu by'ukuri ni uburyo bworoheye abantu ese ya intimite y'umuntu na muganga ese iroroshya dukurikije umuco w'abanyarwanda iroroshya icyo kibazo ku buryo umuntu ashobora gusanga muganga yi- yisanzuye ese ya close basizemo yo kuvuga ngo eh, uramutse bigaragaye ko ubeshye ushobora kuzabihanirwa ese bigenzurwa bite ni aho ngaho ngewe mvuga ko eh, itegeko ritanoze neza none muri abanyamategeko mushobora gusobanura mushingiye ku mategeko ariko rubanda abantu badasobanukiwe iby'amategeko iyo bavuze bati itegeko riraje ariko rishobora kuzagira ingaruka ku muryango nyarwanda ugasanga bakavuga bati ibikorwa by'ubusambanyi biziyongera bamwe bazumva ko gukuramo inda ari imikino isanzwe mwe murabyumva muti ngewe ntago ndi mu bantu bumva nka gutyo kuko ah, nibwira yuko n'abagendera ku muco wa gikristu cyangwa se w'andi madini nibwira yuko icyaha cyo gukuramo inda kiba cyahereye kare cyahereye ku cyaha cy'ubusambanyi rero nibwira yuko udashobora kwem- gushyiraho abandi ibyo wowe wemera ngo mu by'ukuri ngewe ndi umukristo wenda sinshobora gukuramo inda cyangwa se ngo mbwire uwanjye gukuramo inda cyangwa se mfashe mu gukuramo inda ariko se kuko mbyemera ntegeke n'abandi kubyemera gutyo ese nzaba mbafashije cyangwa nzaba ndushijeho kubagora nagira ngo nkubwire ngo ntabwo nirengagiza iyo kote y'abantu babyemera nka gutyo ariko nk'umunyamategeko nanone ndongera nkarebana na cya kibazo navuze gikomereye ku kominote kijyanye na clandestinite abashaka kubikora kuko n'ubundi itegeko ntiryabibabuzaga tubyumvikane yuko ku bitegeko rihana ntabwo ryabuzaga uretse no kubuza ntiryacaga n'intege abashaka gukuramo inda kuko nakubwiye yuko hari abafata n'indege bakajya kuzikuramo ahandi bigaragara ko hari n'abafata na bisi noneho hari n'abagenda n'amaguru ariko ikibazo gikomeye cyane nibwira ko gihangayikishije sosiyete twamaze kubona yuko itegeko uko ryari rihari rihana gukuramo inda ritacaga intege bityo ntirinabuza noneho n'abasambana gusambana nibwira yuko umurimo w'abanyamadini ndetse n'abantu bemera yuko mu by'ukuri gusambana no gukuramo inda ari icyaha kwaba ukwegera abo bantu kubabwiriza ndetse no kubahamagarira kuva muri ibyo byaha ntabwo rero mu by'ukuri kuba umuntu yakoze icyaha bivuga yuko agomba gucirwaho iteka nakubwiye yuko rero ngewe uko mbona ikibazo ikibazo ni ni clandestinite byakorwagamo niba nabyita amagendu cyangwa se uburyo budakwiriye burimo umwanda burimo n'umutekano mukeya byakorwagamo ku buryo biteza akaga ababijyamo bityo rero ugasanga mu by'ukuri iri tegeko rije ri- rimera nk'aho rije kugira ngo mu by'ukuri abo ngabo n'ubundi ku bw'itegeko rihana ndetse no ku myemerere no mu myizerere utari kubuza kujya gukuramo inda nibwira yuko i- abarwanya itegeko bari bakwiye gufata izindi ngamba zo kunganira itegeko ku buryo n'abagana ibitaro batabigana ku buryo abo bafata abana ku ngufu bagabanuka kubera ko babaye abakirisitu n'abayisilamu beza cyangwa se n'ababudisite beza Urumva?
nk'umunyamategeko nk'uko bavuze ko ikurikije uko rimeze imiterere yaryo ubona hagombye kongerwamo iki
njye mbona ikintu cyagakwiye kongerwamo ni ikintu kijyanye no kureba ngo mu by'ukuri tuvuge nk'inzego ntago muganga afite uburyo bwatuma yagenzura amakuru ahawe n'u- n'umusanze ariko hejuru y'amakuru we yatanze hagira undi muntu ugira nawe andi makuru atanga akavuga ati koko uyu muntu ari muri iyi kategori ikwiye gufashwa turabashimye metere faustin murangwa ku kiganiro muhahera ry'ijwi ry'amerika murakoze azabadogita ambasaderi minisitiri w'intebe azabadepite azabakoroneri
ku musozo w'ikiganiro noneho reka twumve icy'abarengera inyungu z'abagore n'abakobwa nabo bavuga kuri iyi ngingo murumva madame chantal umuhoza ni ingingo mbona ngewe ku giti cyanjye nishimiye kubera ko ni bimwe mu mu bintu mu- mu rwanda tubona byari bikomeje kubangamira abagore n'abakobwa mu buryo butandukanye mu buryo bw'ubuzima bwabo ariko no mu buryo bw'uburenganzira bwabo butandukanye iyo urebye eh, mu rwanda hashize imyaka myinshi amategeko amwe atandukanye agenda abangamira abagore yari ariho kuva kera agenda avugururwa ariko ya, bigeze ku buzima bwabo bw'imyororokere hakomeje kubaho kudindira ku kuba ba- bagira icyo babikoraho bitewe cyane cyane ko ari ikintu ah, abantu bagiraho santima nyinshi aba- yaba ari abanyamadini aba- abavuga ko ari ibintu bijyanye n'umuco abafite uburyo babyumvaho bitandukanye akenshi rero usanga yaba ari mu bashinzwe mu gukora amategeko yaba ari mu bayobozi ntabwo baba babyumva kimwe bityo rero byafashe igihe kinini Ah, njye nibuka ko twatangiye gukora ubuvugizi kuri iyi ngingo mu bihumbi bibiri n'icyenda Ah, icyo gihe tugifite itegeko rikaze cyane rifunga abantu kugeza hafi ku myaka cumi n'itanu n'ubu ngubu uko bimeze ntabwo twavuga ngo tumaze kugera ijana ku ijana ariko byibura ko biragaragara ko leta yamaze kubona ko hari ikibazo kibangamye mu buzima bw'abagore ah, kuko imibare myinshi igaragaza uburyo ah, yaba mu mfu z'ababyeyi yaba mu mu- mu buryo abantu bagiraho ingaruka y'ubuzima bwabo cyari ikibazo gikomeye ndetse n'abana bakiri batoya bahura n'ibibazo byo- byo gusama batabiteganyije kubera ko baba bumva ko batabyiteguye bikarangira bafashe gahunda yo gukuramo inda mu buryo butari bwiza bikabagiraho ingaruka ariko bikanarangira banafunzwe ariho tubonera ko byari biteje ikibazo gikomeye Ah, bityo rero tu- ngewe ku giti cyanjye ndishimira uburyo ah, leta irimo gutera intambwe kugira ngo igende i- ireba ko ibi bibazo bikemuka mwasabye iteka rya minisitiri w'ubuzima Ah, hari ingingo igaragaza yuko inda igomba gukurwamo impamvu zigomba kubitera ariko hari n'ingingo ya cyenda niba nibuka neza ivuga ko aho bibaye ngombwa ko usaba serivisi zo gukura inda ashobora kujya ku kigo kibifitiye ububasha akabisaba nta bimenyetso abasha kugaragaza iriya ngingo muyumva mute ariko ngira ngo ibi byaturutse ku buryo itegeko ryari riteye imbere mbere yaho itegeko ryari riteye imbere y'uko iri ryo mu cumi n'umunani rivugururwa aho basabaga ko uwemerewe gukuramo inda nta nubwo ari buri wese ni hamwe na hamwe muri abo bemerewe bakababwira ko bagomba kujya guca mu rukiko kenshi bakabisabira uburenganzira bakabihebwa impamvu hanyuma se cyangwa se na muganga abaganga hagati ya babiri na batatu nabo bakabanza bakabyemeza so ah, twebwe nk'abakora ubuvugizi twakomeza kwerekana ko iri tegeko ridashobora kuba ah, implemented ridashobora gushyirwa mu bikorwa kubera uburyo riteye kuko byaranagaragaye twakoresheje amakesi afatika aho ah, twabonaga abana bafashwe ku ngufu bagatwita twajya muri processes yo kujya mu rukiko n'iki aho mu rukiko birangiriye udashyizemo na cya gihe uwarezwe nawe aba- ajurira umuntu akaba ya- ageze igihe cyo kubyara so ibi twagiye tubiganiraho n'abakora amategeko tuberekana ko biriya ari barriers cyangwa se ari ari ibintu bituma uburyo itegeko rikoze niba koko rigamije gufasha bariya bavuga mu- bo mu buryo butandukanye bidashoboka mu gihe icyo ari cyo cyose bagisaba abantu guca mu rukiko cyangwa kujya mu baganga batandukanye bakabanza bakabihererwa uburenganzira kuba ibyo iyo evidence idasabwa ni, ni mu buryo bwo kugira ngo ibyo byabangamiraga umuntu kubona serivisi biveho Eh, ariko nanone nta nubwo bivuze ko ah, itegeko ryo kuvuga ko kuramo inda bikiri icyaha ryavuyeho riracyahari bavuga ko ah, igihe icyo ari cyo cyose bigaragaje ko wa- wa- wa- Watanze ibimenyetso wa- bitari byo.
watanze ibimenyetso bitarimo urukiko ah, cyangwa se ubushinjacyaha bufite uburenganzira bwo kugukurikirana kuba wafunga bivuze ko rero ubwabo ubwabyo kumenya ngo watanze ibimenyetso bitari byo bizagenzurwa bite rero njye ntekereza ko ntabwo imbaraga tugomba kuzivuga ngo ese ibimenyetso nibyo cyangwa si byo kubera ko akenshi iyo umuntu yafashe gahunda yo kujya gukuramo inda avuga ati ngenda ndashaka kujya gukuramo inda bakanamukorera kansuringi isabwa muri ite- mu iteka rya minisitiri kuko ahangaha aho niho hari amananiza avuga ko niba umuntu umukomeje kumunaniza arajya gukoramo ya option yindi nakubwiye yo kujya gukuramo inda mu buryo butari bwo aho abenshi bagenda bagakoresha imiti bakagira ingaruka nyinshi ku- ku mu buzima bwabo ariho ntekereza ko mi- mi- minisante ishaka kugira kureba uburyo yabivugurura muri izi kesi zemerewe mu- mu- muri iri teka ntabwo ari buri muntu wese uwumva koko yafashe choice ko agomba gukuramo inda ni inshingano za minisitiri ofu herifu kugira ngo bamufashe gukuramo inda ariko bidakuyeho ko aramutse yaba yabeshywe yakurikirana nk'abantu murengera uburenganzira bw'abagore n'abakobwa mu buryo bw'imibare mufite imibare muvuga muti bikiri mu nkiko byabangamiye abantu runaka kuva itegeko ryahindurwa mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ah, bwa mbere aho ryemereye bamwe mu ba- mu bashobora kuba bakuramo inda ah, ariko baciye mu rukiko cyangwa se bagize ibimenyetso runaka basabwa kwa muganga hari amakesi twakurikiranye yagiye yakirwa kuri za isange one stop center ah, y'abantu babaga baje bafashwe ku ngufu wenda bakaba batinze gufata imiti ibarinda gusama bikarangira basamye mu gihe cy'imyaka ine dukurikirana amasitatisitike cyangwa imibare yerekanaga ko hasabye abantu batarenze batatu gukurirwamo inda umwe wenyine niwe wabashije kubona apuruvo mu rukiko akurirwamo iyo iyo nda Ah, ariko hari benshi batwise ntibabisaba wenda ntibabishakaga kuko ntabwo ari buri wese bavuga ngo arabishaka ariko biranashoboka ko hariho iyo sitigima cyangwa se hariho kutamenya ngo ese ndaca mu yihe nzira ese ndajya mu rukiko ese mfite ubu- ubushobozi bwo kujya mu rukiko hari imbogamizi nyinshi zashobora kuba zituma abantu batajya mu rukiko bivuze ko rero ah, ubu ngubu ubwo itegeko risa nkaho ryagabanyije imbogamizi ryari rihari ah, turakeka ko abantu benshi yaba ari abahohotewe cyangwa se ari muri izi kesi zitandukanye ah, harimo n'impamvu z'ubuzima nazo ntabwo tugomba kuzirengagiza Ah, hariho abantu basama ariko bakaba bafite complications zituma batabasha gukomeza ku- gutwita ku buryo muganga akubwira ati yinda utwite nuyikomezaho ari wowe ari n'uwo twite mwese murahaba ariko icya mbere gihangajwe imbere ni ukugira ngo bahabwe serivisi mu buryo bwihuse hanyuma ibyo kubajyana amategeko no kugera gutera nabyo bibe byarebwa ariko serivisi yatanzwe hari abavuga bati iri tegeko ubwaryo rigiye guha icyuho urwabo ubusambanyi wowe urabyumva ute abantu bakunda kuvuga gutyo babituruka kuri bias bafite cyangwa se ubu- ubumenyi buke bafite nicyo kimwe nka kwa kundi wumva abantu bavuga ngo iyo uhaye urubyiruko ah, condoms ngo byongera sexual activity yabo cyangwa se byongera eh, kuba bashaka gukora imibonano mpuzabitsina ubushakashatsi bugenda bukorwa hirya no hino ntabwo ariko bigaragara Ah, gutanga amakuru ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere gutanga serivisi ku buzima bw'imyororokere ntabwo bituma umuntu akora icyo atategereje kimwe ni uko gushyiraho itegeko ri- ritanga serivisi ku buryo- ku buryo bwiza nabyo ntabwo bivuze ngo umuntu agiye agiye kongera uburyo a- akora imibonano mpuzabitsina cyangwa se akuramo inda kubera ko icya mbere ntabwo umuntu akujya gukuramo inda abyishimiye bivuze ko ntabwo ushobora kuvuga ngo kubera ko itegeko rihari ngo reka ntwite ngo kugira ngo nzakuremo inda ntabwo ari ikintu umuntu akora yishimiye iyo argument yo kuvuga ngo birongera ah, njyewe ntabwo nemeranya nayo ndetse n'ubushakashatsi n'ahandi bigaragara mu bindi bihugu byagiye bishyiraho amategeko nk'aya ntabwo bugaragaza ko hari byongera imibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa iki ahubwo bigaragaza ko icyo bifasha bigabanya impfu z'abagore n'abakobwa bapfa bazira ibyo bita self abortion cyangwa kuramo inda mu buryo butateganyijwe n'izindi complications bagira mu gihe icyo ari cyo cyose batwite ariko ntibajye kwa muganga bivuze ko itegeko riza gufa- kurengera kurusha uko ah, ryakongera ibibazo turabashimye ku kiganiro muhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze inshuti bakunzi badusangira ijambo aha niho nsoreje ikiganiro cya none twari twabateguriye nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo ndetse namwe mwari mudukurikiye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ku ijwi rya amerika mwari na ehe bagira ubusa naho ubutaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose